iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo yanyu ijwi ry'amerika murayumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ariko rero nimudukurikire no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no kuri yutube na fesibuke voa radiyo yacu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatu
njyewe ndi hano kampala uganda
njyewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
koko rero murisanga bamwe mu baturage b'u rwanda bavuga ko bene wabo bazimira bakababurira irengero n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu imwe n'imwe irabyemeza urugero ni umuryango african australian advocacy center aaac mu magambo ahinnye mu kwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe umuyobozi w'uyu muryango noel zihabamwe afatanyije na australian human rights institute batanze ikirego muri un working group on enforced or involuntary disappearances cyangwa se groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires mu gifaransa noheli zihabamwe arashakisha barumuna be babiri jean nsengimana na antoine zihabamwe avuga ko bazimiye mu rwanda ku buryo budasobanutse kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda iri tsinda rya loni baregeye loni ni umuryango w'ubum- w'abi- umuryango w'abibumbye ishami ry'uburenganzira bwa muntu rigizwe n'abahanga batanu bakomoka ku migabane yose y'isi bashinzwe gusuzuma ibirego by'abantu ku giti cyabo baba barabuze ababo bazimiye gutyo bakaburirwa irengero noel zihabamwe yatwemereye kutubera umushyitsi muri iki kiganiro ni umushakashatsi muri kaminuza ya western sydney muri australia turaganira ku kibazo cy'abantu bazimira mu rwanda muri rusange iki kibazo giteye gite ese yaba amakabya nkuru yo guca ibikuba cyangwa kiriho koko hanyuma twagerageje no gushakisha riba ni ukuvuga urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu rwanda hanyuma batubwire yuko twatinze kubateguza ariko ku giti cyanjye noherereje ubutumwa bwa whatsapp umuvugizi wa rib thierry murangira nanamuhamagara kuri whatsapp inshuro ebyiri telefone ye irananira noneho tugeze muri studio dukoresha ligne ni ukuvuga imirongo yo ku butaka turamuhamagara aratwitaba atubwira yuko ntacyo ashobora kudutangariza kubera ko atiteguye umushyitsi rero ni noheli zihabamwe nk'uko nabibabwiye ni umuyobozi wa african australian advocacy center noheli zihabamwe urahura akomeye
Ah, ndabashuje cyane thomas kamirindi nkaba kandi mbashimira cyane kuba mwadutumiye kuri radiyo ijwi rya amerika ni twebwe tugushimiye cyane uyu mwanya uduhaye hanyuma rero u- turi mm, mbese tutaratangira neza ijana ku ijana iki kiganiro hari umunywanyi w'ijwi ry'amerika witwa nzabonimpa emmanuel wibajije iki kibazo nk'uko nanjye natangiye nkivuga mu iri buriro atari ko se bira- ibi bintu koko bibaho ibintu byo kuzimira mu rwanda bibaho
nibyo koko si amakabya nkuru i- ibura ry'abantu kuzimira kw'abantu mu rwanda birahari hari ibimenyetso bigaragaza ijana ku ijana
yego komeza ubwo komeza wenda yego ye- birahari bi- kuko nk'uko mukanya bivuze ntabwo ari ama reka wenda natanga urugero rwa hasi ah, hari amaraporo menshi n'imiryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu ah, yagiye agaragaza ibura ry'abantu kuva ah, leta iriho ubu ngubu yafata ubutegetsi Ah, ndaguha nk'urugero hari raporo ihari ni na facebook cyangwa ishobora kugaragara kuri online yerekana wenda nk'urugero rwa hasi ko hagati ya mirongo icyenda na karindwi n'icyenda n'icyenda no, hagati y'icyenda na gatanu n'icyenda n'icyenda hari impunzi z'abanyarwanda zirenze ibihumbi magana atanu zahungutse zivuye muri congo noneho hagati y'iyo myaka nk'uko bivuze iyo mirongo icyenda na gatanu mirongo icyenda n'icyenda muri izo mpunzi uko ari ibihumbi magana atanu ibigeze mwakire yabo cyangwa hafi ubwo ni icyamwe cya ibihumbi kabiri birenze magana mirongo itanu yego ah, baburiwe irengero n'imbere mu gihugu bamaze gutahuka
noneho nawe rero mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda uvuga yuko hari barumuna bawe babiri bazimiye bazimiye gute
noneho rero nyine ibyo nitagaho ko uh, ibintu bitari byo naje gusanga ari byo ko kuko nanjye ngo ngo utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hasi nanjye koko ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa cyenda ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ah, bakuru banjye babiri ndagira ngo gusa gatoya ntabwo ari barumuna banjye ni bakuru banjye babiri ah, bakuwe mu modoka hariya hano rwose berekeza bajyaga za Ka- za karangazi babakuramo bamaze kubakuramo babwira uwari ubatwaye ubwo ni wari ni shoferi utwaye bisi ko akomeza urugendo kuva icyo gihe ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwa cyenda ibihumbi na cumi n'icyenda kugeza amagingo aya ntabwo twongeye kumenya aho barengeye
nuko noneho rero mugira gutya mufatanyije na australian human right institute wowe n'ikigo cyawe cyitwa african australian advocacy center mutanga ikirego muri loni ubu ngubu bigeze hehe
nibyo koko umwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ah, nyuma yo gushakisha hose twifashishije cyatuze mu nzira zishoboka zose byabaye ngombwa ko dutanga ikirego ikirego tugitanga mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize ah, muri muri UN mu rwego rushinzwe ababuze irengero ah, twakwita mu magambo ahinnye WGID cyangwa working on forced or involuntary disappearances Ah, no tu- dutanga ikirego tumaze gutanga ikirego bagitanze mu kwa gatandatu noneho mu mwa- mu mwaka ushize nanone nyuma y'amezi atatu bari mu kwa cyenda ah, igihe haba ha un yateranye ah, urwo rwego rushinzwe ababurirwa irengero rwasuzumye ikirego twatanze kuko basanga gifite ibimenyetso fatizo cyangwa bifatika Mhm. bifatika by'uko ha- hagomba kubaho ah, ah, investigation Ah, noneho rero nyuma urwo rwego rushinzwe ababuze irengero ah, ruhita rufata umwanzuro rwandikira leta y'u rwanda rubasaba yuko bagomba gutanga ibisobanuro ku ibara ry'abo bakuru banjye Ah, u rwanda rwarabikoze ni muri ubwo- uyu mwaka dutangiye umu- umu- ukwezi gushize mu kwa kabiri batanze ibyo nakwita ngo icyegeranyo Ah, bavuga yuko ngo hakozwe hakozwe ngo bakoze inve- bakoze investigation Ah, none icyo gihe batanze cyerekana yuko ngo bakuru banjye ngo bagiye muri uganda Mhm.
ibyo kuri njyewe ntabwo byantangaza kuko ubu ngubu niyo ntero n'inyikirizo ku muntu wese uburirwa irengero mu gihugu
nikoze ko nari navuze ngo ni barumuna bawe kandi ari bakuru bawe none se ko abo bakuru bawe uvuga ko hari abantu babakuye mu modokari y'abagenzi abo bantu babakuyemo bari bambaye imyenda ya leta bari bambaye imyenda yabo ku giti cyabo ya gisiviri mbese ni bantu ki
nibyo kuba bari bambaye imyenda y'impuzangano yabo ya RIB babakuramo barabajyana ribu ni urwego rushinzwe Babajyanye.
ni- rushinzwe RIB ni ubugenzacyaha mu urwego.
rwanda yego nibo babajyanye ah, ariko mu kubakuramo ubuhamya abatangabuhamya babiri bavuga yuko ahantu babafatiye ah, nta bariyeri yari isanzwe ihari cyangwa roadblock cya- yari ihari bikaba byarabatangaje bivuga yuko bari bamaze iminsi babakurikirana Ah, ariko noneho batwemeza yuko aho hantu bafatiwe bitare- mu birometero bibiri hari hari ibiro bya ribu
Mhm. kutari mu rwanda se wabimenye gute ko bari umu- mbese ko bari umuntu bakuru bawe ari rib yabakuye mu modoka n'ukuntu yabakuye mu modoka
ibyo nakubwiraga ko uwari ubatwaye inkuru mbi urabizi ntabwo ntushobora kuyoberwa inkuru mbi n'ubu nk'uko utayoberwa inkuru nziza twarabimenye kuko abari mu modoka ah, na- nakubwiye rwose ko uwari ubatwaye ni nawe wabitwigiriye hari n'abandi benshi bavuga ko uwari ubatwaye nawe wa- wavuze ati bampagaritse barambwira ngo ah, bashaka abavandimwe babiri bavindimwe bicaye no ku ntebe y'inyuma Mm.
muri iyo muri iyo bisi banabavuga amazina bavamo bategeka umushoferi gukomeza urugendo ntacyo abajije ibyo ngibyo twahamagaye twaramuhamagaye arabitwibwirira nyuma yaho atubwira ko atongera kuvugana natwe kuko yabwiwe ko aramutse akomeje kuvugana natwe nawe yagira ya- yagira ingaruka nk'izo bene mama bagize Mm. radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na noheli zihabamwe ni umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu african australian advocacy center ku bantu bavugwa ko bazimira mu rwanda hanyuma hari umunywanyi w'ijwi rya amerika wanditse kuri facebook y'ijwi rya amerika yitwa mugenzi felix nimba nsoma neza aravuga ati kuki magingo ya voa radiyo yacu yahitamo guha urubuga uyu mubeshyi witwa zihabamwe noel ngo akomeze aroge abanyarwanda mbere y'uko noheli ugira icyo ubivugaho byerekana ibwirire uyu muntu ko mushimiye cyane kubera ko abanywanyi b'ijwi rya amerika mwese mufite ijambo kuri radiyo yanyu ni radiyo yanyu ariko rero ntabwo twebwe dushinzwe kuvuga ngo abangaba ngo tubime ijambo ngo tubakumire radiyo ni iya mwese ikibi ni ugutukana ikibi ni ugusebanya ikibi mbese ni ugu- ni ugu- ni ukubeshya ikibi ni ukubiba amacakubiri abakora bene ibyo ngibyo bo ntabwo ijwi rya amerika ribafitiye umwanya ntabwo ribaha ijambo none rero mugenzi felix kuki twahaye ijambo noheli zihabamwe ni uburenganzira bwe bwo kuvuga nk'uko nawe ari uburenganzira bwawe bwo kuvuga Nuko, noneho rero zihabamwe uyu nguyu ibyo avuga wowe wabivugaho iki
abantu nk'abo ah, bakwe biteye agahinda biteye agahinda kumva umuntu nk'uwo nguwo sinzi nimba ari umwana w'igitambambuga ukinywa bibero ugifite bibero wenda ushobora kuva mu bintu ah, akagwa ahantu akaba atashobora no kwiterura nkagira ngo umubwire yuko ah, umuntu nk'uwo nguwo yagakwiye kugabanya cyangwa kureka ah, kubabaza abantu twabuze abacu wabuze abacu kandi tugikunda kandi tuzahora dukunda nagira mwibutse yuko ishimutwa ry'abantu mu gihugu cy'u rwanda si iry'uyu munsi si iry'ejo hashize ryatangiye kera hari abantu si n'abanyarwanda gusa ari abanyarwanda ubwabo babyemeza abanyamahanga babyemeza imiryango mpuzamahanga babyemeza uwo rero nagira ngo mwibwire yuko ari gushinyagura ko ahubwo uyu munsi ni njyewe ejo ashobora kuba ari we ariko njye simwifuza ko yabura abe nk'uko nababuze Ah, gusa abantu nk'abo nk'uko bivuze ah, bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo bashaka ariko hari igihe uvuga ibintu ah, ukavuga ibintu utabanje gutekereza ukavuga ibintu utazi agaciro wenda ubihaye uwo rero njye nta mwanya namuha ahubwo namusabira nkamubwira yuko akwiye gukomeza gush- ku- gutuka abantu cyangwa ah, kuzana ibibazo namwe- nakwita ko bitari ngombwa mu kibazo cyacu kuko turi kuvuga agahinda k'abacu
yego hanyuma rero nk'uko ubivuze hari n'undi munywanyi w'ijwi rya amerika ariko we ntabwo yashyizeho amazina ye nyakuri kuri facebook yiyise gusa freedom iwacu aravuga ati mugenzi felix we uyu munsi ni bene wabo wa noheli naho ejo ni wowe nanjye ntabwo ibi ngibi nagira icyo mbivugaho ni abanywanyi b'ijwi rya amerika bivugira bakinigura ni uburenganzira bwabo hagati aho ngaho rero noheli zihabamwe umushyitsi urabizi neza ko iki kiganiro ari icy'abaturage abanywanyi b'ijwi rya amerika bose baba bifuza kuvuga kugira icyo batanga cy'igitekerezo cyangwa cy'ikibazo habarugira jean de dieu ari ku murongo wa telefone habarugira we urahura akomeye
ndakomeye cyane uherereye he Ru- habarugira
Ni kigali mu rwanda i kamingi
none ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
Eh, mfite ikibazo nshaka umuyobozi wa mutumirwa Mm. yewe telefone yawe ntabwo ivuga neza ushobora kujya ku ruhande gatoya tukareba ko hari igihinduka reka dandakurahiye rwose habarugira telefone yawe ntabwo tuyumva ni ukutubabarira hanyuma tukaza kongera ahari kugushaka tukareba yuko noneho bi- bitungana neza nuko inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda insanganyamatsiko y'ikiganiro muri isanga cyanyu ni ibivugwa ko mu rwanda hari abantu bazimira umushyitsi noel zihabamwe umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu african australian advocacy center ni umunyarwanda wabonye ubwenegihugu bwa australia uba no muri, muri, no muri australia nugo noneho rero niwe tuganira kuri iki kibazo hanyuma hakaba undi munywanyi w'ijwi rya amerika witwa bizimungu jean de dieu nawe yanditse kuri facebook y'ijwi rya amerika ati ntimukabeshyere igihugu cyacu abanyamahanga baragitemberamo bisanzuye noneho uwimana deni aramusubiza ati kuki abanyarwanda abany- abanyarwanda bo batagitemberamo bisanzuye kunenga leta ni amahire kuri yo kuko byayifasha gukosora ibitagenda neza aho kurigisa no gufunga uwabitangaje kubarigisa ntibikemura ibibazo nuko utu tuntu tubiri twombi hari icyo wavu- watuvugaho ziha bamwe
uwa avuga uvuga ngo freedom ati uyu munsi ni ngewe ejo ni uwo nguwo nibyo kuko nanjye namubwiye kare Ah, abandi kandi nk'uwo nanjye mbabwire nongere mbisubiremo ah, ko mu rwanda ikibazo cy'irigishwa ry'abantu cyangwa ah, kubanyuruza kirahari Ah, kandi tugomba kubyemera ni nacyo kibazo ubu gihari uretse ko mu bushakashatsi ah, no mu nyito zayo bavuga yuko mu buryo bwa mbere bwo gu- bwo bwo kwemeza ko ikibazo kiba ry'abantu ba- ba- kiba gihari igihugu kibikora nu- ni izo nyito bagenda bavu- bavu- bavu- babeshya bavuga yuko ngo ngo abantu ngo ngo barabeshya ngo nta bantu ngo babura ibirengero barabeshya ngo ngo abantu kuba baragiye muri uganda So, a- ku manteri nk'izo rero kuri njye wagira ngo mbwire yuko abantu bavuga yuko nta bantu babura ibirenge mu gihugu ni abantu birengagiza ikibazo bazi ntabwo rero nshimira ahubwo abo ngabo babyemeza ko ikibazo cyo mu rwanda gihari ah, kiba ry'abantu nk'uwo nguri kuvuga ati wavuze ati abazungu ba- igihugu ni nyabagendwa undi ati ni nyabagendwa ku banyamahanga ariko ku banyarwanda ah, ntabwo ari nyabagendwa urwo ni urugero rwiza ndagira ngo nguhe n'urundi rugero ah, hari amakuru najyaga nsoma ugasanga ngo inka yabuze uyu mu- inka yabuze uyu munsi mu masaha abiri ikaba yabonetse cyangwa wajya kuvuga ngo umuntu- ngo ngo hari umuntu ngo ngo hari umuntu ngo wibye igiti mu mujyi mu munsi umwe akaba yabonetse ndetse gute ni gute umuntu ashobora kubura akamaro umwaka atari yaboneka cyangwa akamara imyaka ine atari yaboneka
ijwi rya amerika hari undi munywanyi w'ijwi rya amerika witwa ambrose nzeyimana nawe yanditse kuri facebook y'ijwi rya amerika ati wowe bizimungu eh, oya buretse ndebe nimba ari we yashubije koko kubera ko bagiye basubizanya bisanzuye ibyo ari byo byose yego ni bizimungu jean de dieu yasubizaga ati singiye kukurondorera ababuze n'abakomeje kurigiswa bivuze ko kuba abanyarwanda bidegembya mu rwanda nabo si bose nako abanyamahanga bidegembya mu- ati kuko kuba abanyamahanga bidegembya mu rwanda si bo bose hanyuma kuri telefone dufite umunywanyi w'ijwi rya amerika wanditse ko yitwa ambasaderi umwuzukuru wa nyiragicanda Nuko bambwiye yuko bamuhamagaye yanga ku- gufata ijambo none twihamagarire ruhamya ari ruhamya we
karame karame uraho neza
muraho muraho wabwira umushyitsi aho uherereye
ubu ndahantu bita kibagabaga hano ho ndi mu kazi yego igitekerezo cyangwa reka byiyongereho mu rwanda Ye. igitekerezo cyangwa iki- iki- iki- ikibazo
Okay. rero hari hari inyunganizi cyangwa ikintu nshaka kumubwira Mm.
tukiri abasore cyangwa tukiri batoya twagiye gushaka ubuzima muri kenya Mhm.
kugeza turi abana icumi buri icumi umwe abona amahirwe yo gukora ku kibuga n'ubu kuko arahakora kisumu eyapoti
kisumu Iwabo airport batanga amatangazo ko umuntu yabuze burundu n'ubu ngubu barayatanga rwose Mm.
ababwira umuntu yarabuze ariko havuga ati iyi ni umupuranto aha n'aha yanze kubyemera ikindi mu wenda mu gihe nagize amahirwe kuko hari ibyo nashakaga abandi harimo abari mu ishuri harimo abarimo kwiga segonderi aho ngaho muri kenya bitewe n'iki nko gushaka nyine ubuzima akagenda bikanga akiga segonderi cyangwa kaminuza nanjye kuko wenda nari ngiyeyo bitewe n'ubushomeri umuntu umuntu ariga mu ishuri iyo bikanga yasohoka nyine ibyo yibwiraga nyine yagera hanze bikanga twese twagiye kuri kuri izo mpamvu nanjye nageze aho kuko nari mfite burete ya leta ndagaruka mu rwanda ndiga Yego.
benshi rero bashobora kuburi- kuburirwa gutyo irengero ari bazima bari aho ngaho ariko ntabwo navuga ngo ijana ku ijana bose niko ba- ba- bameze njye ntwaye ihamya y'ibyo nzi byatubyambayeho mwibonera Eh.
hari isomo arimo kwiga hari uri wiga university of nyamasaria polytechnic aho ngaho ni ni- ni abana babiri bariyo ariko iwabo bazi ko abana baburiwe irengero none se ubwo abab- niko ruhamya ruhamya none se wowe nimba uzi aho bari ubwo abo babyeyi babo wowe ntabwo bahumurije cyangwa ngo abo bana bandikire ababyeyi babo cyangwa babatelefone ko telefone zogeye cyane Byara- baheze aho ngaho gutya aba- ababyeyi ntabwo bazi na n'ubu
njye narabibabwiye banga kubyemera ngo ntabwo bashobora kubyemera Mm, noneho hari ibintu byo kubura netiwaka mm,
kuko kuko akaguhamagara netiwaka za- ya- yavaho kuko mba igihe turavugana isaha ku isaha cyangwa umunsi ku munsi ariko bo ntibashobora kubyemera ngo abana ngo barebere kuko byabaye n'ikibazo kirekire ngo ba- bashaka no kundega ngo ngaragaza ahantu abana bari mm.
ariko harimo aba- ababyeyi bakagira gutyo baka- bakabyemera muri babiri harimo abatabyemera yuko abo bana baba bariho
ye none ubu Hari icyo wari ugiye kongeraho?
yego hari icyo ushaka kongeraho
Mhm, hari icyo nshaka kubaza umutumire Yego.
Ese ni iki yasaba dibu kugira ngo abo bantu ba buri irengero bashobore kuba baboneka
ye urakoze cyane ruhamya
yego nanjye namwe murakoze ni umugoroba mwiza
yego namwe igitondo cyiza ndizera ko ari mu gitondo ubu ngubu yego ubu ngubu hano ni saa tatu n'iminota makumyabiri n'itatu ndagushimiye cyane
yego namwe namwe radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nuko umutumirwa rero nohereze habamwe uyu mugabo ruhamya ari wamwumvise
Eh, namwumvise kandi ndamusuhuza cyane ah, rwose ndumva asa- ashaka kuzana cya cyiza ariko kiraza amasinda nagira ngo rwose ruhamya amubwire yuko ah, yewe ah, i- urwo rugero atanze ni urugero ni urugero rwe rwose azi ariko nawe ndi gutanga urugero nzi njye ndi gutanga ubuhamya nzi ko bene mama ntabwo bigeze bambuka umupaka bene mama bafatiwe n'imbere mu gihugu bakurwa mu modoka abantu babibona bose barajyanwa ahantu eh, na n'ubu twarababuze ntabwo rero urwo rugero ruhamya ari gutanga ntaho ruhuriye ah, ntaho ruhuriye n'ubuhamya bwanjye cyangwa n'irengero ni- ni- n'ibura rya- ry'abavandimwe banjye wari kuvuga ati ni iki nasaba ribu ribu tumaze imyaka ibiri hasi n'igice izi ikibazo ribu bwa mbere yo yemezaga ko idafite ko izana baduha famiye zabo zaragiye zirashakisha ahantu hose ariko bagenda bakagenda babaragiza bati mugaruke mugaruke mugaruke barababima kujya noneho bene wabo nabo basigaye nabo bashakaga kubagirira nabi ubwo rero ntabwo nagiye kujyana ikibazo mu nzego zo hejuru ari uko ngewe ah, ari uko iyo ribu tutabashije ubuyibaza nagiye mbwira uwo ruhamya yuko famiye zabo bavandimwe banjye kozi zitagize zibaza riba aho bari ariko bakagenda bababwira yuko batazi ahantu bari babanje kubemera ko babafite noneho ku cyiciro nashobora kubwira wenda ruhamya mwereka ko ibyo umuntu aba avuga tuba tubizi wenda nama ingero zimwe na zimwe zimwereka yuko ko ngewe ibyo mvuga mbifite gihamya nk'urugero naba wenda hari nk'abantu bageze muri batandatu reka mbere na nko kugira nk'umuntu witwaga matuje afrodisi na zakari bashimutiye mu karere ka rusizi mu cyahoze ari perefegitura ya cyangugu bamaze imyaka ine n'igice ntawe uzi aho baherereye kandi baratwawe na ribu umugore wa matuje afrodisi we umugore wa matuje afrodisi yaje kubwirwa na ribu ko umugabo we yapfuye maze ajya kwishakira undi mugabo icyo uwo mugore yakoze yafashe abana abajyana kwa nyirabukwe yishakira undi mugabo nyuma y'imyaka noneho nyuma y'imyaka ine uwa forodisi aza gufungurwa afunguwe yaje gufungurwana n'abandi bantu bandi bageze muri batandatu harimo nk'uwitwa kazamarande emanuweli rurono na jean damascene n'abandi bagabo babiri bafatiwe bose mu karere ka nyamasheke abo ariko bamaze imyaka ibiri n'amezi umunani ntawe uzi aho baherereye imiryango yabo yarirutse iraruha babwirwa ko bagiye muri fdr nyuma banditse ibaruwa baraje bafata umugore bamwandikisha ibaruwa umugore wa kazamarande bamwandikisha ibaruwa ku ngufu ko umugabo we ngo yataye akazi bashyira umugore umugore arabyanga bamushyiraho igitutu abo bagabo uko ari batandatu bararekuwe ariko mu munsi barekuriweho babwiwe yuko bahawe imbabazi na perezidansi ubwo si abo bagabo bari bamaze hagati y'imyaka ibiri n'ine bafunzwe
imiryango yabo itazi aho bari
batazi aho bari nyuma y'imyaka ibiri n'umunani cyangwa nyuma y'imyaka ine bakaza kubafungura babaha ibihumbi icumi ngo bibasubiza byitike bibasubize iwabo
none se kuvuze kuvuze ngo bahawe imbabazi na perezidansi perezidansi ntabwo itanga imbabazi ni perezida wa repubulika utanga imbabazi perezida wa repubulika perezida wa repubulika yatanga imbabazi ku muntu utarigeze aburana ngo icyaha kimuhame hanyuma afungwe abone gusaba imbabazi bishoboka bite ko umuntu yaba nta cyaha afite hanyuma perezida wa repubulika akamuha imbabazi ibyo wabisobanura gute
ni cyo kintu nanjye nkubwira ko abo bitangiye ubuhamya dufite dufite ubuhamya hariya nabworeze bavuze yuko ubu bababwiye ko ngo perezidansi yabahaye imbabazi mubashimira perezida wa repubulika ko yabafunguye abo se ko bari bamaze hagati y'imyaka ibiri n'imyaka ine n'igice bafunzwe famiye zabo zarabwiwe yuko umwe yapfuye abandi ngo bagiye muri esibereri ngo bagende bibagirwe burundu muri abo bagabo babiri mwumva ibibazo babiri bagize umwe yarafunguwe afunguwe asanga umugore we yashatse undi mugabo uwo mugabo amakuru dufite ni uko asa nk'uwataye umutwe ni urugero yagize ihungabana umugabo wa kabiri bandikisha umugore we iresire isinya yuko umugabo ngo yataye akazi kandi umugabo afunzwe afitwe na ribu ni bande bamusinyishije ni bande bamusinyishije
ribu yaramusinyishije ku kigo ngo yakoragaho baragiye baramusinyisha ngo umugabo yataye akazi uwo mugabo aho afunguriwe ubu nta kazi afite nta hepfo nta ruguru nese abantu tuvuge bari bafitwe nta ribu yari afite ibimenyetso bihari bitangiye ubuhamya
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuganira ku izimira ry'abantu mu rwanda abantu ntabwo babibona kimwe uko ndi kubibona ni umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu afurikani australian advocacy center noheli zihabamwe niwe mushyitsi wacu hanyuma rib umuvugizi wayo keri murangira yatubwiye ko ntacyo ashobora kuvuga kubera ko tutamuteguje hakiri kare nyamara namwoherereje ubutumwa kuri watsapu hano hari saa mbiri n'igice mu gitondo ubwo mu rwanda hari saa cyenda n'igice twari dushigajeho nk'iminota mirongo itatu ngo tujye muri studio nuko namwandikiye ntimuraho neza Ni- nitwa kamirindi toma nkora kuri radiyo ijwi ry'amerika mu mwanya guhera saa kumi ndakora ikiganiro ku bantu bivugwa ko bazimira mu rwanda mwanyemerera kukizamo akanya gato mukatubwira uko byifashe murakarama ntabwo yanshubije ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeze rero kuri iki kiganiro noneho tubanze tubaze umushyitsi mbese hari amagambo turi kuvuga ahari adasobanutse neza ibyo bita mu cyongereza enforced or involuntary disappearances mu gifaransa ni disparition forcée ou involontaire mbese mu kinyarwanda umuntu agere- agereranyije ni ukuvuga kuzimizwa utabishaka niko twabyita noheli
uruhare nta leta cyangwa abakora leta
subiramo neza umenya tu- tu- tu- telefone yari yapfuye gatoya
nibyo koko ni izimira ry'abantu batarishaka baba baha- bahatse bafatwa ku ngufu atari ubushake bwabo niyo mpamvu baba- ntabwo baba babishaka Nta- niyo bafashwe ntibaba bazi icyo bafatiwe
Mhm. hanyuma imiryango yabo ntibimenye mbese inzego zibafashe ntizibibwire imiryango
nicyo kibazo giha- gikomeye cyane niyo mpamvu ubu- ubu i- icyaha cy'ishimutwa ni ikintu kibi cyane nk'uko natangiye mbivuga kuko impamvu mbivuga ko ari ikintu kibabaje cyane niyo mpamvu ah, bagishize mu rwego rwa kontu- rwa crime contre humanite ibyaha byibasira inyokomuntu cyangwa crime against humanity ibyaha byibasira inyokomuntu kubera yuko bigira ingaruka nyinshi cyane ahubwo zirenze izo kubona umuntu wawe bamwishe cyangwa yapfuye impamvu ni iyi tuvuga ni iyo batwaye umuntu wawe bakamushimuta bakamujyana ntumenye uburyo abayeho ntumenya nimba akiriho cyangwa atakiriho umuryango asize inyuma usigara mu gihirahiro ntubuzi ese umuvandimwe wacu cyangwa umubyeyi wacu cyangwa umwana wanjye ariho ntariho nimba ariho abaye ati nimba atari hose bamuhambiye baramwishe bamusiga hehe muzi ko ubundi ubundi iyo ugize imana ukabona umurambo w'umuntu wawe uramushingura agahinda kakarangira namara mukara mukihanagura ariko iyo umuntu wawe yashimuswe upfana agahinda famire yose upfana agahinda n'abari bamuzi bose bapfana agahinda kuko- kuko bafite icyo bita inkingi ihora ku mutima itajya ivaho niyo mpamvu ubu ikibazo cy'ibirwa cyangwa cy'ishimutwa ry- cy'ishimutwa ry'abantu cyangwa ibirwa irengero by'abantu ubu ngubu yone yagihagurukiye muri ino minsi ariko si- si irya none gusa ubwo rero ngarutse kuri kuri ako kababaro nimba umuntu wawe abuze ukamara um- ukwezi umwaka imyaka itanu imyaka icumi imyaka makumyabiri urumva gahinda uba utewe n'uwo wabuze ukaba utazi ko ari cyangwa atakiriho barengera ngo umuntu waba yaburiye irengero amakuru dufite cyangwa ubushakashatsi bukorwa butwereka yuko si no mu rwanda gusa. nimba umuntu aramutse koko ahunze igihugu cyangwa akava mu gihugu akagenda ntabwo byamara icyumweru cyangwa ukwezi atari yamenyesha abe cyangwa inshuti ze ko akiriho hari ingero uwo murangi yagiye atanga uzabashyaka shyaka yageze hanze nyuma yahise abwira bene wabo ko ariho uriya ngo ah, arobise ngo ngo abo bafatiye ngo mu mashyamba ya kongo nibo bageragaho bagahita bavuga ko bariho bakanavugirira ku maradiyo ariko se ni gute umuntu yagenda akamara umwaka imyaka itanu imyaka icumi atari yaboneka Mhm.
ubwo rero yumviye ko icyaha cy- cy'izimiza ry'umuntu ni icyaha gikomeye cyane kirenze n'ibindi ahubwo kuri iki gihe kuko abantu bara- bara- barabisobanura neza bakerekana agahinda cyangwa intimba abantu babuze ababo muri ubwo buryo baba bafite bahorana ku mutima Mm. ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ku murongo wa telefone dufite keza nduwayo nduwayo we uraho urakomeye oh, ni kevin amahoro Eh, nduwayo kevin
gome Eh, uherereye hese kevin
mu citoke Eh, icyiyumviro cyangwa ikibazo
ku bijyanye n'icyiyumviro kuko sinari ndabyiteguye nagenda mbona nimero impamagara Mm.
numva nta byinshi nabivugaho Eh, urakoze cyane
yego me ijwi ry'amerika niko se zihabamwe Na- mu- mu- nagiye gushakisha utuntu n'utundi nyine kuri iki kibazo hanyuma hari ahantu naguye yu- Eh.
uvuga yuko nyuma yo gutanga ikirego cyawe hariya mu muryango w'abibumbye kubera abavandimwe bawe bazimiye mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda hari abandi Mm, bagera kuri magana abiri bo mu rwanda mm, bagushatse bakubwira mm.
nabo ko bashobora kuba bafite abantu bazimiye byo babitubwiraho iki
Ah, nibyo koko by'abazimiye ah, maze gutanga ikirego ah, maze no kujya bitewe n'ibara ryabo ry'abavandimwe banjye abantu benshi nabo dusangiye ikibazo ariko navuga batangiye kugenda banyandikira bavuga ko nabo bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye Niba- ibi niba ikibazo bw'icyanjye noneho bansaba yuko tugomba nanjye kuba nabafasha ah, kuko icyo bise ubuvugizi kuko nabo berekanaga ah, agahinda batewe no kubura ababo ni muri uko ko nagiye kuba kandi na n'ubu nk'uko nakubwiraga ah, ubu uvuge kuva mu kwa gatandatu umwaka ushize kugeza uyu munsi mfite abantu individuals abantu ku giciro bageze mu ijana na makumyabiri bamaze kumbwira ko babuze byibura abantu barenze ba- batatu muri famiye urumva ari bategereje barenze magana barenze magana abiri byerekana ko ni ikibazo gikomeye cyane ariko nabo bakanambira no kubo hari nabo bazaga ngo eh, inzego z'umutekano zikabafata zikabatwara ngo baragaruka bakagenda bitabye ah, bagiye muri iyo nama ntibazagaruke ubwo ubwo rero uko byerekana ko ikibazo cyo mu rwanda ah, ikibazo cy'ibara ry'abantu mu rwanda gikomeye rero nkaba nibaza nimba koko atari ikibazo gitangiye uyu munsi cyangwa ejo ni iki inzego zikora kugira ngo iki kibazo gihagarare hano mu bihugu byatembeye iyo- iyo waha- ibibazo nk'ibi ngibi bi- bi- bikunze kuboneka nu- uretse ko hano nta- ntabwo wabura umuntu wawe Ah, ariko ibibazo nk'ibi habonetse ikibazo inteko zombi yaba ari iy'umutwe w'abadepite cyangwa uwa sena bito- ha- bi- hashyirwaho icyo bise komite ishinzwe kwiga kuri icyo kibazo ikaba yafatanya n'inzego zishinzwe wenda umutekano kugira ngo uko barebe bige kuri icyo kibazo tuvuge nk'iki kibazo cy'ibara ry'abantu kugira ngo gishakirwe umuti mu rwanda izo nzego ntabwo nzi- zibaho ko abantu nabo baracyabura ubwo rero ikintu tu- tu- navuga genda bumva ariko muri uko kubumva bagomba kumva yuko ah, ikibazo cyabo ntabwo ari icyabo gusa ni ikibazo cya- gisangiwe na benshi hari nacyo kintu ugenda nasobanurira un mbabwira yuko ikibazo cyo mu rwanda ikibazo cyanjye ah, ntibakire mu ishusho yanjye ahubwo bakire mu ishusho rusange kuko hari n'abandi bafite ikibazo nk'icyanjye usanga bo un ari rwo rwego rushinzwe abari irengero nabo ba- ba- bafite ama- amaraporo menshi abyerekana Ah, usanga ikibazo baracyumva neza ariko ikibazo twe dufite ni ukumva ko abantu nk'abana n'ubu ndavuga izo nzego zishinzwe umutekano cyangwa na- n'izindi nzego zinyuruza abantu kuba na n'ubu nta kintu gikorwa iki kibazo gihagarara Mm. ese uru rwego ru- rufite icyicaro hehe iyi un working group on enforced and uh, or inv- involuntary disappearances
urwego rufite icyicaro i geneve mu suwisi niho bari
niho n'icyicaro cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu kiri
Eh, niho bari niho bose niho bakorera
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ese kuzimira mu rwanda biriho koko ni amakabya nkuru yo guca ibikuba nibyo tuganiraho na noheli zihabamwe noheli zihabamwe ni umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu african australian advocacy center akaba ari n'umushakashatsi muri kaminuza yitwa western sydney western sydney university yo muri australia niko se zihabamwe nk'ubwo ngubwo usibye ko aba bantu wituye bakora raporo gusa bakatanga n'ibitekerezo bakabiha leta y'u rwanda leta y'u rwanda ubwayo yego wavuze ukuntu imiryango y'abakuru bawe yasiragiye muri rib bayirendagiza niko wivugiye ntabwo ari ijambo nguhimbiye ariko noneho nyuma y'iyi raporo nyuma y'ibitekerezo by'aka kanama ka loni hari icyo leta y'u rwanda ya- yakabwiye
nk'uko nabikubwiye igihe nahuraga nabo ah, mu byo twaganiriye banabwiye yuko ah, leta y'u rwanda bagezeho icyegeranyo ah, cy'ibara ry'abavandimwe banjye bavuga yuko ngo abo bavandimwe banjye ngo bambutse umupaka bajya muri uganda
u rwandiko nicyo rurahari kintu babwiye rwose ko babwiye ko mu rwanda babashubije bababwira yuko ngo ah, raporo y'u rwanda rwoheje ivuga yuko ngo benimamba bagiye muri uganda nicyo kintu bavuze niwo mwanzuro ah, umwanzuro u rwanda rwatanze Mm, rero nkwibutse yuko iki icyo gisubizo batanze ko ngo benimamba bambutse bagiye muri uganda ubu ngubu niyo ntero niyo nyikirizo ikoreshwa n'urwego ah, rwa- na- nu- ikoreshwa na rib uwo banyuruje wese avuga yuko bavuga yuko ah, yagiye muri uganda mhm.
nakubwiye ko nagu- naguhaye ingero nyinshi zerekana yuko birababaje cyane ko urwego nka ruriya rwitwa ko ah, rushinzwe kurinda umu- na- navuga bari mu bamwe mu barinda nabo bashinzwe umutekano w'abenegihugu aho batanga igisubizo nk'icyo nakubwiye yuko mu rwanda nk'irabura ikara ribonetse umuntu yabura akamara umwaka cyangwa akamyaka ibiri hajye komite interinasiyonari yabura yavuga bakariho bavuga bati reka dukora anketi wabonye ikibazo cy'ubundi mu- cya bahati bahati nawe bavuze yuko ngo nawe ya- ngo yambutse ashobora kuba yarambutse ngo akajya muri uganda Mhm.
ibyo rero ibisubizo nk'ibyo ariko nkatwe tuba dufite ibimenyetso simusiga by'abacu biduha biduha icyizere gi- gike cyane ko batakiriho nkaba rero numva aho kugira ngo bajye ah, batonika abantu kuriya bavuga ngo abantu bacu ngo bambutse umupaka umuvandimwe wanjye sibaza impamvu ashobora kwambuka umupaka akamara ukwezi akamara umwaka akamara imyaka ibiri atambwira ahantu ari kandi nta- sinumva impamvu igihe nafata umwanya ngo ngiye ngo gushakisha cyangwa ngiye kurega mu nzego izi n'izi ah, nzi ko abantu banjye bahari Mm,
ako ako ni agahinda ni agahinda ni bya bisebe ni za nkuru bagitoreka kugira ngo mubwire yuko nta kintu kibabaza nko kubura uwawe ntumubone ntushingure utumire inshuti n'umuvandimwe gufashe bagufashe gushinga umuntu ahubwo inzego zagakwiye kukurindira umutekano cyangwa kugufata mu mugongo zikaba arizo zigutoneka zikaba arizo zikwica zikaba arizo ziguhemukira nkaba mm.
numva igisubizo nka kiriya batanga atari igisubizo cyiza ahubwo bagafasha iyo miryango ibura ababo bakabafata mu mugongo bakabafasha kubashakisha ntabivuze bisubiremo itungo rirabura rikara riboneka umuntu atema igiti akara arafashwe ni gute umuntu yabura mu gihugu mo imbere ak- nta- ntaboneke Mhm. radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi ndabona mwahisemo kujya mwandika ubutumwa aho gutanga nimero nabyo ni byiza cyane ntako bisa rwose niyo mpamvu umutumirwa nohereze habamwe nagira ngo ngusomere ubu butumwa bwa frank nkuranga nabo babyohereje kuri facebook y'ijwi ry'amerika ati mumbarize impamvu ari bo bonyine bashimuswe kandi hari n'abandi benshi hanyuma arakomeza ati mbariza uwo mutumirwa impamvu yumva yatumye abavandimwe ari bo bonyine bashimu- bashimuswe impamvu abavandimwe bawe bashimuswe urayizi ariko iryo ni ijambo nkuranga yikoreshereje nasoma ibyo yanditse rwose nkuranga rwose namusubiza amubwira ko impamvu bashimushwe ba- bavandimwe banjye bashimuswe igihe nyizi Ah, ariko nkaba nshaka gusubiza kino kibazo mu buryo buri mu buryo buri bu- bu- rusange mbabwira mberekana mbereka muri muri rusange impamvu abanyarwanda baburirwa irengero mu gihugu iyo ubushakashatsi bugenda bukorwa cyangwa raporo agenda atangwa yerekana yuko abantu benshi baburi- baburirwa irengero mu rwanda Ah, icya mbere ah, abenshi bavuga yuko baba bari mu mashyaka cyangwa baba bari mu- mu mashyaka atavuga rimwe rumwe na leta urugero natanga ah, ni nk'ishyaka ritari ryandikwa rya- rya madamu victoire ingabire abantu- aba- hari abarwanashyaka be benshi benshi benshi benshi benshi bagiye baburirwa irengero uwa hafi aha uherutse kubura vuba aha ngaha n'uwo bise abayisengazena wabuze ku itariki esheshatu z'ukwa gatandatu ibihumbi bibiri na makumyabiri avuye mu rugo agiye kugura krediti yo gushyira muri telefone ye
ni ukuvuga Ntiyongeye kugura kugaruka na amayinite eh amayuniti yo gushyira muri telefone ikindi noneho ni ni ikindi uwitwa eraste bizirema bizirema yatanze ikiganiro yerekana uburyo
yagitanze ishyaka riri hehe ku butegetsi ubwo ari rya fpr rimeze nka mrnd biziremba yatanze ikiganiro hehe
yatanze ikiganiro cyuze kuri youtube yatanze ikiganiro ku mu- ku- ku- ku- ku- ku- ku murabyo tv Mhm.
Erase Bizirema yabuze ku itariki yabuze mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize yabuze amaze gutanga icyo kiganiro yerekana uburyo efuperi imeze nka emerenide atanga na risizi nk'umuntu wari muri opozisiyo akaba ari mu ishyaka rya opozisiyo rya ah, rya rya ntaganda uwo yata- ya- ye- yakoraga na politiko na risizi ari yerekana uko situwasiyo imeze mu gihugu ubu ngubu nyuma yaho yarabuze na n'ubu ntiyongeye kuboneka kuva ku- mu kwa cumi na kumwe w'umwaka ushize kugeza uyu munsi izo ni ingero za hafi ndi gutanga nerekana ko icyo ni icya mbere hari ababura kubera ko babura ubwenge kuba bari muri muri opozisiyo hari abo noneho hari n'ababura ubwenge kubera yuko nanone nabo bavugisha ukuri Mhm.
nka bariya batanga inkuru nka nk'urugero nka nka bahati bahati nawe yerekanaga ibibazo byo mu gihugu ariko akoresha ubusizi bwe nawe yaburiwe irengero hari n'abandi noneho bagendaga babura kubera yuko wenda bavuga bafite nk'amayutubi channels bakavuga nk'abanyamakuru uretse kuba benshi noneho byibura bagira amahirwe yo kuba barafungwa ariko hari abagiye nabo baburirwa irengero bagashimuswa ntibongeye kubonwa noneho hari ikindi cyiciro cya gatatu noneho noneho haraburirwa irengero kubera bafite bene wabo bari wenda muri sosiyete sivile cyangwa bene wabo bari muri politiki ukazira gusa ko ufitanye isano n'umuntu leta ibona ko atumva kimwe ah, n'umu- n'umuyoboro bagenderaho Mhm.
ubwo rero kuri ngenda no ku kibazo cyanjye bene mama babuze kubera yuko muri rusange nagiranye ikibazo n'uwari uhagarariye hano muri australia mubwira yuko nashobora ku- guhinduka igikoresho cyabo kuko navuze- Yarahagarariye nde?
bashaka kunkoresha ibintu mbona jyewe bidashobora ah, bidafite bi- bi- bitari mu murongo ngenderaho jyewe abanyarwanda se Le- leta y'u rwanda
ambasaderi wabo hano isi- bose muri australia ukavaruganda uriya a- arabizi amubwije ukuri ko ngewe hano ah, akazi nkora cyangwa responsibilities mfite muri kominote zitanyemerera kuba nshobora kuba umwe mu bahindurwa igikoresho bakoresha kugira ngo bagere ku byo bashaka ndabyanga byanze ntabwo ariko ari igihe kinini n'abandi banyarwanda bagiye bahura n'ibibazo nkanga kandi nabo bagiye bahura n'ibibazo nk'uko hano muri australia abanyarwanda benshi bagiye banabirwa ku mateleviziyo aha ngaha y'ukuntu bagiye babayeho nabi baterwa ubwoba na leta bahunze ntange muri aho nda- nari
none se kunyura kuri ra- televiziyo y'igihugu aha ngaha ibyo bibazo bikomeye by'ukuntu leta zo hanze ah, ziza zigashaka guhutaza abaturage bazo bazihunze Ah, Niko se- muri ibyo biganiro byanyuze kuri televiziyo hari hari aho narindi nanjye nari ndimo yego Nyuma noheri yaho, noheri baje kunyuramo kimwe nanyuze aha ngaha nyuma y'ukwezi bene mama niho babuze
noneho rero noheri ubwo ngubwo urashaka kuvuga yuko usibye nyine ko uta- uta- utabwiye n'abumva ijwi rya amerika icyo leta y'u rwanda yashatse kugukoresha ariko noneho icyo kintu sinzi nimba ari ibanga cyangwa nimba wakivuga urakeka rero aricyo abavandimwe bawe bazize
nicyo bazize nicyo bazize cyane nicyo bazize leta y'u rwanda yashaka Icyo kugukoresha bazi iki se rwose.
noneho nimba atari ibanga
aha bwana tomasi kamembe hano urabizi ambasade z'u rwanda uko zikora hanze baba bagomba gushaka gukontorora kominote zose z'abanyarwanda ziba hanze bumva yuko polisi zabo zigomba kuba implemented na ntuze na abroad Ah, kandi hano turi mu gi- turi mu bihugu byateye imbere hari ibi- bitero- hari ibi- ah, hari uburyo hari uburyo tubona ibintu bitandukanye ntushobora kuza ngo umbwire ngo ah, kurikiza aya mategeko yacu kandi amategeko y'igihugu mbamo atari atari inyemerera icyo ni icya mbere icya kabiri hano abanyarwanda benshi bahunze turi impunzi twahunze kubera ibibazo tuzi twahunze ah, kandi mu mategeko ya hcr ubundi leta wahunze ntabwo baboneye kuyikorera kubonera kuyikorera kereka iyo Banamenye kuyikorera, kereka iyo ubuhunzi ushobora guhita buburetse wamburwa ubwenegihugu Eh,
ikindi noneho abanyarwanda bashaka kuza muri mu mahoro baba bagize imana bakajya mu bihugu bituje bifite amahoro bifite umutekano baba bashaka kuba mu mahoro batabura izo politike zabateye ubuhunzi ubwo rero kuzanura kongera kukuzanamo ukuzana ibibazo wahunze uri mu gihugu kivuga furidomu ufite uburenganzira bwo kuvuga yego cyangwa oya yewe navuze oya
ni uko ugakeka rero nyine ko bakuru bawe babiri ari bo eh, jean nsengimana na antoine zihabamwe bazimiye mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda
nyuma y'ukwezi rwose bara- bahise bazimira Ah, ndibuka ko ah, byanze kuri televiziyo y'igihugu ahangaha mu kwezi kwa munani mu matariki makumyabiri noneho nyuma y'ukwezi bene mama barabura ijwi ry'amerika ndizera rero ko umunywanyi wacu Mura- nkuranga frank yanyuzwe n'icyo gisubizo umuhaye ku mpamvu abavandimwe bawe bashobora kuba barazize ijwi ry'amerika tu- noneho twumve aka gatangazo
uraneberara igira hirya ariko mada hererwa wakwiriye ahantu hose winyegera ariko Hmm? abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ubwo se kasi ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo uzi ko nabonaga uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe hmm, wenda unashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
Mie kwetu ni bugo.
Eh, reka da Ndiyo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa Yewe, shafi, twigendere kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi inatuonyesha ya kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugarutse mu kiganiro muri isanga nyuma y'ako gatangazo mbibutse ko umushyitsi ari umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu african australian advocacy center noheli zihabamwe ku kibazo cy'abantu bazimira mu rwanda noheli hari umuvandimwe umunywanyi w'ijwi ry'amerika witwa dusabimana jean nk'uko nyine nabi- nabivuze abanywanyi b'ijwi rya amerika uyu munsi bahisemo kohereza ubutumwa aho kohereza amanimero ya telefone kuri facebook nk'uko byari bisanzwe ariko nabyo ni byiza cyane none rero ubutumwa bwa dusabimana jean aravuga ati ariko mu rwanda dufite ikosa ryo gutwika inzu tugashaka guhisha umwotsi tujye twemera ntitugahishe ikosa ahubwo tugomba guhiga ibisubizo ishimutwa rirahari pe ndabyemeza ikibazo ni uko ushatse kubizamura nawe bamunyereza ntavuga bamunye- ntavuga abanyereza uwo muntu ariko rero noneho nkurikije uko zihabamwe noheli umushyitsi wacu yabitwibwiriye mbese aremeza ko ari inzego za leta nibyo noheli
nibyo cyane rwose nanjye na- na- nagwa izindi byo kunye- nkuko nari kubwiye igihe mfite ingero nyinshi cyane ndi ndi gukoresha Ah, nagwa nk'undi urugero wenda ah, rw'abana bavindimwe batatu uzi ukuntu wo ku- ushobora kuzira uwo muvindimwe Ah, hari abana batatu bavindimwe muri abo bana batatu bavindimwe ah, hari umwe yitwaga ah, umwe na- umwe yitwaga ndenda kumbwira uko bitwa umwe yitwaga ngabo fikiri Ji- Ji- jimmy undi yitwaga ngabo nziza moses undi yitwaga mutuyimana joel bano ni abana bose bavutse nyuma za mirongo cyenda babuze ubwo bavaga i kigali berekeza ku gisenyi abo bana impamvu babuze bari muri tagisi baba nabo ba- barabura ku itariki enye z'ukwa cumi ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abo bana babuze hashize umwaka mukuru wabo afunzwe kasiye nta muhanga abo ni abana bafashwe
Mhm.
baburirwa irengero
bafashwe bafashwe bafashwe na polisi y'igihugu cyangwa riba
baburiye hagati ya Gi- ya gisenyi na kigali ari abana y'imyaka mi- mi- mike ndabikubwiza ukuri Mm.
barabafata baburirwa irengero abo bana n'ubu baburiwe irengero kuva ku itariki ya kane z'ukwa cumi ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu baburiwe irengero ibyo rero kuko uwo ari kuvuga nibyo koko mu rwanda uzira indakuzi mu rwanda ushobora kuzira uwo muva indi imwe cyangwa uwo mukorana cyangwa uwo muvuriye mu kintu runaka navuze na- n'aba- nagiye mubwira n'abandi bantu navuze ahantu benshi cyane urafata nka i- i- imine iragena yafashwe kubera yuko yari muri fda inkingi dominique shirandera umuyoboke w'ishyaka parti sociale nawe yarabuze po- yabu- yarabuze- yaburiye irengero kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane kuko yari muri iryo shyaka james umuyoboke w'ishyaka na- na- nanone nawe rya parti sociale nawe yarabuze hari abantu benshi bagiye ba- babura baburirwa irengero reba noneho na bonifasi twagirimana twagirimana waburiye muri perezida afunze perezida irinzwe amasaha makumyabiri n'ane ubwo rero ibi birerekana yuko ikoko n'ibyo nanjye ndemeranya nawe ikibazo cy'ibara ry'abantu mu rwanda kirahari ni ikibazo gikomeye cyane kandi kigomba kwitabwaho mu buryo bukomeye kuko nk'uko nabivuze aba bantu babirirwa irengero leta ntiyerekane ubushake bwo kuba hari ikintu yakora kugira ngo icyo kibazo gihagarare ababi- ababifitemo uruhare ngo bahanwe ahubwo abitwa ko bagashe- bakabarenganiza bakakumvisha ko ngo bamwe ngo baba baragiye mu mitwe n'irwanya igihugu cyangwa ngo muri muri uganda icyo ntabwo aricyo gisubizo igisubizo kigomba kuva mu nzego zo hejuru bikereka byibura abaturage baba- cyangwa abantu baba babuze ababo kuko ko leta ifite icyo bise iriwe yiteguye kuba yabafasha kugira ngo agahinda k'ababo bagize babuze gashire gashire Mhm.
iki nibafashe gushakisha nibafashe no kujya muri izo uganda bavuga cyangwa muri congo babashakishe ntibajya ntibavuga se ko aho bashaka hose bahagera bagakurayo abantu bityo batajyana batajya baba muri za uganda cyangwa muri za congo ngo bazane izo fa- abo bantu noneho babereke famiye zabo bati dore ngabo abantu banyu mwagera muvuga
ijwi ry'amerika twanzura hari umunywanyi w'ijwi ry'amerika wanditse kuri facebook we ati yitwa hirwa uwumukiza enrique ati ntacyo mvuze uvuga abatarabona hanyuma undi witwa nizeyimana daniel ati aho kuvuga ukuri ukazimira wahebera kaje ukabaho naho kuba wazimira ibyo ngibyo ukabyirinda aho ngaho ho wanzura mu- mu mu ijambo rigufi cyane wahavugaho iki kwicecekera cyangwa cyangwa iki urareba ama- abanyarwanda dufite umuco mubi wo guceceka kandi ubwo guceceka niko niko niwo mu- ni umuco mubi za- watwokamye ubwo rero guceceka ukavuga ari uko baguciye ijosi cyangwa baciwe ijosi ntabwo ibyo ari byo icyiza ni ukuvuga byibura uzi- ushobora kuvuga wowe ushobora gupfa po- uzi kuvuga ariko abasigaye bakarokoka rero nka numva umuco wo guceceka wo kubona akarengane wo kubona abantu bicwa wo kubona abantu bahohoterwa wo kubona inzego zizi zikaguhohotera ugaceceka ngo ukunde uramuke uyu munsi bashobora kuza bagatwara abaturage bawe cyangwa bagatwara ugaceceka ejo bagutwaye ntizakuvugire umuco wo guceceka ugomba gucika umuco w'ubutabazi ukaba ari wo wimikwa abanyarwanda bakamenya gutabazanya abanyarwanda bakamenya gutabara abanyarwanda bakamenya no gutabaza igihe bari mu bibazo mu makuba kuko ntabwo uzafasha umuntu atagize gute atagutabaje ubwo niyo mpamvu ikibazo gikomeye cyane ni uko abanyarwanda babona ibintu nk'ibi bakicecekera kugera ryari ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noheri zihabamwe nibutse yuko uyobora umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu african australian advocacy center ni nawe wawushinze uba muri australia uri umushakashatsi muri kaminuza yitwa western sydney yo muri australia nayo ndagushimiye cyane
urakoze bwana thomas cameron ijwi ry'amerika nashakishije kandi umuvugizi wa rib thierry murangira byatunaniye kugira icyo adutangariza nanone mu kanya nari namwandikiye kuri whatsapp ni thierry twongere tuguhamagare nubwo waduha iminota ibiri gusa nabyo ntiyabishubije nuko tuzakomeza dushake rero n'inzego za leta kuri iki kibazo murakarama